babiri mwumva ni radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda turabasuhuje mwese ni eugenia mukankusi hikaze mu biganiro byacu turahera ku makuru havugwa hirya no hino ku isi mugezwaho na aloyizi bigirimana
mwaramutse ejeni mwaramutse n'abaduteze amatwi turayahera kuyavuga ku mugabane wa afurika mu gisata c'amagara y'abantu malawi iriko iragwana n'ikiza ca korera kitari bwigere kibaho muri ico gihugu aho korera yakwirakwiye mu gihugu cyose kandi imaze guhitana abantu barenga amajana abiri na mirongo itanu n'abarenga ibihumbi umunani bamaze kwandura abategetsi hamwe n'amashyirahamwe y'abafasha baramaze gutangura amasekeza yo gutanga incanco no guhimiriza abanyagihugu kubumbatira isuku abakozi bo mu gisata c'amagara y'abantu muri ico gihugu bafise ubwoba ku bwinshi bw'abandura bushobora kuzotuma amavuriro arengerwa malawi yatanguye gucandaga korera mu kwezi kwa gatanu uyu mwaka ifashijwe n'ishyirahamwe mpuzamakungu ryita ku magara y'abantu oms ariko abakora mu gisata cy'ubuvuzi bavuga ko abicandagisha ari bake kuko benshi batinya izo ncanco mu gisata cy'abimukira n'aho abimukira batari bake baratabawe ari kumwe muri bo afira mu mazi ni nyuma y'aho ubwato barimwo bwibira mu ibahari eje ku ruhande rw'ubugereki abacungera umutekano ku nkengera z'amazi bavuze ko barungitse abiri mu mato yabo akizura inyuma yo guhamagarwa basabwa ubutabare mu izinga rya kosi hari mu ijoro ryo ku munsi wa gatatu bavuga ko basanze abantu cumi n'umwe mu mazi umwe muri bo yagiye gucikana ashikanywe ku kivuko cy'i kosi aho nyine mu bugiriki mu ndwi zibiri z'imbere y'aho amato abiri mato mato yari atwaye abimukira yarazamye mu mazi hafi y'amazinga ya evia na samose ku ruhande rw'ubugiriki nyene abantu hafi mirongo itatu barapfa abandi batari bake baburirwa irengero ubugiriki esipanye ubutaliyano byabaye ibihugu abimukira b'abanyafurika n'abo mu karere ko mu buseruko bwo hagati bw'isi bacamwo batumbereye gushika ku mugabane wa buraya
washington ijwi ry'amerika
amakuru ku ntambara hagati ya Ukraine n'Uburusiya ibisagara bitari bike muri Ukraine birimwo umugwa mukuru Kiev ejo kuwa kane vyongeye gucucagirwamwo ibitero vya misile vy'Uburusiya mu gihe miliyoni icumi z'abanya Ukraine batagira umuyaga nkuba ukwisubiriza kw'ivyo bitero bitumbereye gusambura ingomero n'inyubako z'amasoko ntanganguvu nk'uko bishikirizwa n'abategetsi ba Ukraine perezida wa Ukraine Volodymyr Zelensky yavuze ko igihugu ciwe cagabwe ko ikindi gitero c'iterabwoba n'Uburusiya umuvugizi wa perezidansi y'Uburusiya Dmitry Peskov yaremeje ejo ku munsi wa kane ko imibabaro abasivile barimwo muri Ukraine bariko bayitegwa n'abategetsi b'ico gihugu banse kuja ku meza y'ibiganiro ibitero vya misile z'Uburusiya vyejo ku wa kane vyahuriranye n'uko ari wabaye umunsi wa mbere w'amaneje yaguye muri Ukraine abategetsi mu ntara zitandukanye baragabisha ko indwi iza itagiye koroha na gato kubera ubukanye buzoba burenze urugero ku rugero rwa dogre Celsius ziri munsi ya cumi ni ukuvuga mwe disi mu rurimi rw'igifaransa
Washington ijwi ry'Amerika mu makuru y'inkino abategetsi mu gisata c'umupira w'amaguru muri Senegal ejo ku munsi wa kane bavuze ko umukinyi rurangiranwa Sadio Mane yamuka muri ico gihugu nyene atazokina inkino zo guharanira igikombe c'isi zo mu bihumbi bibiri na mirongo ibiri na kabiri zatunganijwe n'ishirahamwe mpuzamakungu FIFA iyi ngingo ifashwe inyuma y'uko uwo mukinyi akomerekeye akomeretse ku igufa ry'umurundi igihe yariko arakinira ekipe ya Bayern Munich mu buda, yo mu Budagi muri uku kwezi umumenyereza mukuru wa ekipe ya Senegal Aliou Cisse yari yarashize Sadio Mane ku rutonde rw'abakinyi azokinisha yarafise icyizere ko yoba yarakize ku rukino rwa mbere ruzohuza Senegal n'Ubuholande ku itariki ya mirongo ibiri n'imwe y'uku kwezi kw'icumi na kumwe manuel alfonso we umuganga w'ikipe y'igihugu cya senegare yavuze ko isuzumwa ry'abaganga ryerekana ko sadiyo mane ariko aratora mitende ariko ko atari ku rugero rwo kwemererwa kuba mu nkino zo guharanira igikombe cy'isi abasesenguzi mu bijyanye n'urukino rw'umupira w'amaguru bavuga ko uwo mukinnyi w'imyaka mirongo itatu yabaye kirumara kuri ekipe ya senegare bakavuga ko afurika izobura umukinnyi abushitse muri izo nkino dusubiye kuyavugwa hirya no hino ku isi muri irani amashyirahamwe mpuzamakungu aharanira uburenganzira bwa muntu yasabye ko amakungu aremera irani igahagarika gutanga ibihano byo kwica imbohe ziri mu mabohero zagirizwa kujya mu myiyerekano yiyamiriza ubutegetsi ubutungane bwa irani bwavuze ko abantu ko ba- ko batanu mu bafashwe muri iyo myiyerekano imaze amezi babiri baciriwe ubwo gupfa kuva ku munsi wa gatanu aho abo uko abo uko ari batanu bose nta n'umwe muri bo yavuzwe izina mu butumwa yarungikiye ijwi rya amerika mahmud amiri mogadan umuyobozi wa human rights watch muri iran yavuze ko leta ya iran iriko irakoresha igihano cyo gupfa mu kugerageza gutera ubwoba abakora imyiyerekano nayo irindi shyirahamwe riharanira agateka ka muntu amnesty international ryavuze ko ryatohoje abantu mirongo ibiri n'umwe bafatiwe mu myiyerekano bagirijwe ibyaha byo kuba umwansi w'imana no kurya ibiturire ku isi amnesty ikavuga ko ibyo byaha bihanishwa igihano cyo kwicwa mu gihugu cya irani
abizi bigira imana urakoze kutugezaho aya makuru avugwa hirya no hino ku isi mu kanya turajya mu karere k'ibiyaga bigari ku cyumweru nibwo irushanwa ry'igikombe cy'isi mu mupira w'amaguru rizatangira mu gihugu cya katari amakipe y'ibihugu mirongo itatu na bibiri harimo atanu aturuka ku mugabane wa afurika niyo azahatanira icyo gikombe Hani Bujumbura igikombe baraciteguriye mu mabarabara baba bashize amatelefone yabo ku matwi bumviriza amakuru y'inkino hirya n'ino bigenda bivugwa ku gikombe cy'isi amaradiyo aritegura gutangaza kino gikombe bigaragara ko n'ubundi igikombe cy'isi abantu barashaka ihorumbira uyu ni steve gateretse umunyamakuru w'imikino wa radiyo iteka fm i bujumbura muri congo ejo hakomeje kuvugwa imirwano hagati y'ingabo za fardc n'abarwanyi b'umutwe wa ma makumyabiri na gatatu mu duce twa kibumba kanyanja kabuhanga n'ahandi muri teritwari ya nyiragongo mu ntara ya kivu ya ruguru ayo makuru hamwe n'ayandi twabateguriye ni mu kanya ku buryo burambuye nimujye kure ya radiyo yanyu radiyo ijwi ry'amerika ibiganiro bigiye gukomereza mu karere k'ibiyaga bigari bya afurika babura amatari b'intara za rumonge makamba rutana ruyigi cankuzo na muyinga ku ruhande rw'uburundi na buramatari wa kigoma ku ruhande rwa tanzania bahuriye mu nama mu mujyi wa kigoma muri tanzania iyo nama ya cumi na karindwi yari igamije kureba uko umubano hagati y'izo ntara zihana imbibi wifashe inkuru ijwi ry'amerika yabateguriye ifatanyije n'abanywanyi bayo mu burundi barayigezwaho na mugenzi wacu uri i kigali mu rwanda thierry ndayishimiye ni inama yashimikiye cyane cyane ku bibazo abafata ingendo baja bukabagira urudandazwa n'ikoreshwa ry'abana imbibe z'ibyo bihugu zihinduka bivuye ku nzuzi babura amatari bagize izo ntara biyemeje gutsimbataza umubano mwiza ushingiye ku korohereza abava muri izo ntara baja kuramukanya canke gukorera mu zo bahana imbibe mu kindi gihugu buramatari w'intara ya makamba ngo zirazana francoise mu ijambo yashikirije yadomye urutoke ku makosa akorwa n'abajejwe uruja n'uruza ku mipaka y'u Burundi na Tanzania ayo nayo ni ibiturire bisabwa kugira batange kuri gusa muri karengane ya ujirani mwema canke bagusinyire ko winjiye mu Burundi canke Tanzania amakosa akorwa bituma ingendo zimwe zimwe kandi amakosa akorwa n'abajejwe uruza n'uruza bataba bubahirije y'amasezerano ya ujirani mwema mbere bigahava bikwega no kutu- kutubahiriza amasezerano ya East Africa Community Tobias Andengenye yishuye buramatari wa Makamba hamwe n'abasabwa ibiturire ku mupaka kubibamenyesha ati mugabo no ku ruhande rw'u Burundi mwikebuke Kwa hiyo tunawaasa wale wote ambao sheria yetu haiwavumilii maafisa wake wanaochukua rushwa.
kuri ibyo turasabye abo bose bagira ingorane zo gusabwa ibiturire kuduhamagara kuri iyi nimero itariha ijana na cumi na gatatu tanzania ntiyihanganira abasaba ibiturire ariko no ku ruhande rw'i burundi namwe bwe mwikebuke kuko biravugwa ko ibiturire bisabwa abinjiye maanake tumeambiwa ni pande zote mbili.
buramatari wa makamba yasabye kandi ko murekarengane iha uburenganzira bwo kumara iminsi cumi n'itanu mu gihugu ugiyemwo yokongerezwa ikiringo kigashika ku mezi atatu canke arenga abaje gupagasa nabo agateka kabo kubahirizwe ku mpande zose dusaba ko umutanzaniya cyangwa umurundi ava mu ntara ya kigoma katavi na kagera canke uva mu burundi mu ntara ya rumonge makamba rutana cankuzo ruyigi na muyinga nuko boronswa ako gapapuro bakakaronswa tukaduza iminsi nk'uko twari twabivuze muri iyo nama iheruka twari twasabye yuko ako gapapuro koduzwa iminsi y'amezi atatu kugira ngo baborohereze mu bikorwa byabo bya minsi yose ikindi nacyo ni uko tworaba ukuntu abakozi bakorera mu mirima baza bafise umwanya muto ngaha mu gihugu cya tanzania twokwiga ukuntu abo bantu bocungerwa umutekano wabo n'ibintu byabo kugira bate- bakore batekanye Tobias Adengenye akaba yasabye ko abo baja gupagasa muri Tanzania bohabwa icemezo cateweko umukono n'uwuserukira leta cemeza ko agiye kuhakorera amezi atatu canke arenga gutyo leta ya Tanzania yokwakira abo bakozi ikabaha icemezo ko bafise uburenganzira bwo gukora akazi muri Tanzania kandi kubahiriza agateka kabo ku bijanye n'abana binjizwa muri Tanzania buramatari wa Kigoma Tobias Adengenye ati ntituramenya neza ko abo bana bakoreshwa muri Tanzania canke ko bahaca barengana bakaja gukoreshwa mu bindi bihugu ariko bafatikanyije n'abarundi bagiye kwicarira ico kibazo Kwa hiyo hizi naamini nchi zote mbili ibi bihugu bibiri ntibishigikiye ko abana bakoreshwa kandi amategeko abibuza tugiye kwicara dutohoze hanyuma dufatire ingingo abo binjiza abana n'ababakoresha baba abahungu baba abakobwa bategerezwa kurindwa kumwe kwa sababu hilo halina ubaguzi.
ku kibazo c'uruzi maragarazi rugabura uburundi na tanzaniya rwahubye rukanyaga amatongo abarundi buramatari wa makamba asaba ko hoshingwa akarimbi gatandukanye n'urwo ruzi inama y'abo ba buramatari yapfunditse ko imigwi ijejwe imbibe z'ibihugu yoshinga uburimbi butimuka ntibagume bizeye inzuzi canke ibindi bishobora kuzimangana iyo nama yawujirani mwema igira cumi n'indwi yarangiye hasabwe ko intara za kagera katavi na rukwa zo mu gihugu ca tanzaniya nazo zokongerwamwo kandi iyo nama ikaba kabiri mu mwaka mu rwanda imvura yaguye mu ijoro ryo kuwa gatatu rishyira ku wa kane yishe abantu batatu mu mujyi wa kigali iyi mvura yaguye amasaha menshi abo yahitanye bataye mu miyoboro itwara amazi inkuru ya jean batiste mico myiza muri aba bishwe n'amazi y'imvura mu mujyi wa kigali harimo witwa twagirayizi inosa w'imyaka mirongo ine n'itandatu y'amavuko wari mu murenge wa rwezamenyo mu karere ka nyarugenge ubwo radiyo ijwi rya amerika yageraga aha yahasanze abaturage benshi bashungereye ahari umurambo w'uyu mugabo umugore we nawe yaje kuhagera ariko kubera agahinda ntiyabasha kugira icyo avuga mu marira menshi uyu mugore yateze moto akurikira imodoka itwaye umurambo mu buruhukiro bw'ibitaro jean claude barame na eliya hakizimana ni bamwe mu babonye bwa mbere mu gitondo umurambo wa twagirayezu ukiri mu muferege amutaburuye dusanga yapfuye yagagaye atarimo aramuzinga ko ntabwo uku- amaguru yakugwa kuri hejuru y'ukundi umutwe uri ku ruhande nyine ubona byari byarangiye yari yapfuye ntabwo yari akiri muzima Em, iyo mvura yahereye saa kumi n'ebyiri rwose eh, n'iminota nibura nka cumi n'itanu ubwo rero ni ni igihe twa- twabaga n'ubundi akazi karimbanyije dutegereza kuyita ngo duko- kugira ngo dukomeze dukore nuko ah, yanga guhita rwose yahise mu ma saa tatu n'igice saa yine gutyo ingufu ayo mazi yari afite eh, rwose ya- yabaga yatwaraga nk'umuntu nk'i- nk'uko yatwara icyatsi Mm, niko guhita rero imugezamo hariya yari umukarani nyine hano ruguru yaranarindaga igaraje hano hepfo abandi bageze ahatoraguye umurambo wa twagirayezu wabonaga mu maso hijimye baba mu biganiro bagiranaga bagarukaga ku bukana bw'imvura yaguye mu mujyi wa kigali bahanahana amakuru aho buri umwe yabwiraga mugenzi we ingaruka iyo mvura yagize aho atuye mu minsi ishize abahitanwaga n'imvura akenshi ubuyobozi bwavugaga ko byaterwaga no gutura mu manegeka ariko kuri iyi nshuro hose uko bimeze nk'uko bisobanurwa n'umunyamabanga uhoraho muri minisiteri ishinzwe kurwanya ibiza philippe habinshuti imvura yahitanye abantu batatu mu mujyi wa kigali ni ukuvuga umwe muri nyarugenge umwe muri kicukiro n'undi muri gasabo ntabwo bari batewe mu manegeka ahubwo ni amazi yatembaga akabatwara bari kwambuka cyangwa se aho yabatanze a- a- amazi mwuzuye ukabatwara kuba abantu barimo gutembanwa n'amazi aho si ukubera ibikorwa remezo nk'imiyoboro y'amazi bidatunganije neza nibyo philippe habinshuti akomeza asubiza wenda nubwo haba ahantu hari umuyoboro mutoya cyangwa se utameze neza kuwukosora ntabwo ari ibintu bikorwa mu mvura niyo mpamvu uyu munsi ikirimo kira- igikwiye kuba gikorwa ni ukwitwararika no kwitondera aho hantu tuvuga ko bashobora gutera ikibazo noneho gahunda zo kwagura imiyoboro no kuyishyiraho itari izo ni gahunda ziba zisanzwe ziri ibyo ntabwo tubikora uyu munsi kuvugana na na- n'inzego zibishinzwe minisiteri y'ibikorwa remezo umujyi wa kigali n'in- n'inzego z'uturere ntabwo bikorwa ubu ngubu imvura yatangiye kugwa radiyo ijwi ry'amerika yazengurutse mu karere ka nyarugenge mu mirenge ya nyakabanda kimisagara rwezamenyo na kigali hibasiwe kurusha ahandi aha hose hagiye hagaragara amazu atuwemo n'abaturage yangiritse inkuta n'inzitiro cyane ibyubatse mu matafari ya rukarakara cyangwa ibyondo imihanda nayo yaba iy'itaka n'iya kaburimbo imiyoboro y'amazi ayirinda yari yuzuye ku buryo amazi yiroshye muri iyo mihanda agace ka nyabugogo kabarizwamo aho abagenzi bategera imodoka hagari kurusha ahandi mu gihugu gakunze kwibasirwa n'amazi y'imvura aturuka ahantu hatandukanye mu mujyi wa kigali kuri iyi nshuro ntabwo kibasiwe minisiteri y'ibiza ivuga ko ibi byatewe no kuba ibiraro byo muri aka gace biheruka gusanwa aho byazamuwe mu butumburuke no mu bugari ikigo cy'igihugu cy'iteganyagihe cyaherukaga gutangaza ko hagati ya tariki icumi na makumyabiri z'ukwezi kwa cumi na kumwe uyu mwaka hazagwa imvura nyinshi ugereranije n'isanzwe igwa muri iki gihe aho izaba iri hagati ya milimetero mirongo inani na milimetero magana abiri mirongo ine by'igipimo cy'imvura mu kwezi kwa kane uyu mwaka nabwo mu mujyi wa kigali ibiza bitewe n'imvura byahitanye abantu babiri bo mu karere ka kicukiro jean batiste mico myiza ijwi ry'amerika i kigali
igikombe cy'isi cy'umupira w'amaguru muri katari irushanwa rihiga ayandi yose mu mikino yose uko yakabaye riraje radiyo ijwi rya amerika igutumiye kwifatanya n'abandi kunogerwa n'umukino uhatse iyindi muri afurika radiyo yanyu izabakurikiranira iki gikombe cy'umupira w'amaguru mu buryo busesuye tubakorera ubusesenguzi bwa mbere y'imikino na nyuma yayo tuganiriza abakinnyi bazigaragaza nk'ibihangange tuvuga ku batoza no ku makipe azatungurana tutibagiwe no gusangira ijambo n'abafana bazaba bari hirya no hino muri afurika ndetse no mu mujyi wa doha muri katari mu gihe cyose iri rushanwa ry'igikombe cy'isi rizamara radiyo yanyu mudatenguha nayo izaba ihari ku bwanyu ntimuzakikwe n'ayo mahirwe y'imboneka rimwe yo kwishimana n'abanyamakuru ba radiyo ijwi rya amerika twese hamwe tunogerwe n'uburyohe bwa ruhago
Mu makuru y'imikino ku cyumweru nibwo irushanwa ry'igikombe cy'isi mu mupira w'amaguru rizatangira mu gihugu cya Qatar. Amakipe y'ibihugu mirongo itatu n'abiri harimo atanu aturuka ku mugabane wa Afurika niyo azahatanira icyo gikombe. Abakinnyi magana inani mirongo itatu n'umwe b'amakipe yose y'ibihugu bazakina muri iryo rushanwa bose bateranye baguzwe akayabo ka miliyari cumi n'esheshatu z'amadolari. Mugenzi wacu timu ishimwe aduha ibindi bisobanuro.
bamwe muri aba bakinnyi bazatangira kugaragara mu mukino uzafungura igikombe cy'isi kuri icyo cyumweru bose hamwe bafite agaciro k'amafaranga abarirwa kuri miliyari cumi n'eshanu z'amayero ni ukuvuga asaga miliyari cumi n'esheshatu z'amadolari y'amerika uramutse wumva uyu mubare ari munini cyane ku buryo utabyumva wafata ko agera kuri miliyoni hafi makumyabiri n'enye z'amadolari y'amerika ariyo yatanzwe hagurwa abakinnyi makumyabiri na batandatu n'amakipe bakinamo dufatiye urugero ku ikipe yo muri costa rica yonyine twegereranya n'abakinnyi bo mu bwongereza abakinnyi bo muri costa rica bafite agaciro ka miliyoni makumyabiri n'eshatu mu gihe abo mu bwongereza bo baguzwe arenga miliyari imwe na miliyoni magana atanu z'amadolari y'amerika igihugu cya brezil nicyo kiza ku mwanya wa kabiri aho gitanga akayabo ka miliyari imwe na miliyoni magana ane z'amadolari y'amerika ubufaransa buza ku mwanya wa gatatu aho bukoresha amadolari miliyari imwe na miliyoni zirenga gato magana atatu dufatiye urundi rugero ku mukinnyi umwe w'umufaransa ukinira paris saint germain kilian mbappe niwe waguzwe amafaranga menshi kurusha abandi aho agera kuri miliyoni ijana na mirongo inani n'eshanu z'amadolari y'amerika tugiye muri afurika sadio mane ukomoka muri senegal yaguzwe miliyoni mirongo irindwi n'ebyiri mu gihe ikipe yose yatanze akayabo ka miliyoni magana atatu na cumi n'eshanu z'amadolari y'amerika maroc nayo inganya na senegal miliyoni magana atatu na cumi n'eshanu z'amadolari ghana ni miliyoni magana abiri na zirindwi cameroon ni ijana na mirongo irindwi na zirindwi naho tunisiya ni miliyoni mirongo itanu na zirindwi
tukivuga kuri iyi mikino y'i Qatar umukino uzabimburira iyindi uzahuza igihugu cya ekwateri na Qatar mugenzi wacu Fidel Niyongabo yavuganye na Steve Gateretse umunyamakuru w'imikino akorera radiyo iteka FM i Bujumbura aravuga uko abona abakunzi b'umupira w'amaguru biteguye icyo gikombe mu Burundi cyane cyane mu mujyi wa Bujumbura aho aherereye Hani Bujumbura igikombe baraciteguriye mu mabarabara bashize amatelefone yabo ku matwi bumviriza amakuru y'inkino ijyanye n'ibigenda bivugwa ku gikombe cy'isi amaradiyo aritegura gutangaza kino gikombe hari n'amaterepurize aba agenda yerekana inkino ku mayikarampura nayo navuga ngo ariko aritegura dushobora kuvuga yuko atari ku murindi umwe n'igihe cyabera muri afurika diside cyangwa muri brezil ariko bigaragara ko n'ubundi gikombe cy'isi abantu barashaka ihorumbira amakuru yashikiye urambarira nimba ari byo ko radiyo televiziyo nasiyonari y'u Burundi radiyo televiziyo y'igihugu yaronse uburenganzira bwo gushobora kwerekana izo nkino ku buntu nibyo ego cyane radiyo televiziyo y'igihugu iri mu maradiyo cyangwa mu mateleviziyo yaronse uburenganzira bwo kwerekana zino nkino mubona bizogira iki n'ikihe bizohindura ku byerekeye abarorerezi ni umunezero ku barundi kubera ko radiyo televiziyo y'igihugu barayikurikira ni isheni navuga ngo zikunda guca kuri sitari tayime bidasabye ko abantu bayiha rero mu bidere bitandukanye abadashobora kugura ayandi mantene parabolike ngo bashobore kuraba izindi nkino byoroshe bashobora guca kuri rtnb zino nkino bakazireba byoroshe bivuga ngo amafaranga yo kugura amadekoderi amafaranga yo kugura amabonema araza kuba agabanuka cyane naho ku byerekeye abakinnyi bakomakomeye bakomeretse ndetse dufate nko kuri senegal sadio mane naho bamushize ku rutonde rw'abakinnyi bazoja guserukira senegal biravugwa ko mu nkino za mbere atazokina ubufaransa burafise nk'abakinnyi nka paul poba ngoro kante kipembe christophe nkunku batazogira uruhara muri ico gikombe kubera gukomereka na rafael verane naho bamushizemwo bivugwa ko atakize neza ubukomereke bwiwe nikihe ubona nk'abo bakinnyi bakomakomeye cyane cyane sadio mane ku vyerekeye akarere ka afurika ingaruka bizogira ku bakunzi biwe no ku mupira w'amaguru muri afurika na senegal abantu bari bibaza ko arimwo sadio mane byofasha cyane niki ubona ingaruka bizogira ku bakinnyi nk'abo bakomakomeye batazoshobora gukina mu kwishura kamere iwacu ku mugabane wa afurika sadio mane na ekipe yiwe ya senegal ni umukinnyi navuga ngo afite igikundiro haba mu kibuga cyangwa inyuma y'ikibuga ni n'umukinnyi navuga ngo yagize uruhare rudasanzwe kugira ngo senegal ishobore gutwara kandi iheruka yabereye muri cameroon ni umukinnyi navuga ngo kirumara kesasoho yarahabaye muri liverpool ndetse n'ubu n'aho ari muri ekipe yiwe ya bayerne kuba adahari hari ikintu navuga ngo ekipe ya senegal iteza guhomba na cyane cyane mu nkino z'ibanze kuko ekipe y'igihugu bigaragara yuko izokina itamufise urugero rw'amagara yiwe bisa naho ariko rurisononora abaganga bariko baramukurikirana mu budaga ariko novuga ngo kuba adahari inkino bazokina batamufise hari ikintu bagomba kubura ku rundi ruhande na kote y'abafaransa turabizi ko n'igihugu cyaheruka gutahukana ino mondiyali ya demi dizit yabereye mu burusiya ko abakinnyi bakomakomeye badahari nka engoro kante paul bogba christophe nkuku ndetse na rafael barakize neza ni ekipe y'ubufaransa ifite abakinnyi benshi beza ariko yabuze abakinnyi bakomeye cyane abakinnyi kirumara navuga ngo bakina no mu makipe akomakomeye kuba badahari bishobora kuza kwiyongera kuri rya jambo bahora bavuga ngo igikombe aho cyatashe kikagitahukanye bishobora kutaborohera bikaranga basangira bavuye mo hakiri kare ushobora kuvuga nk'uko ariko n'ubundi ubufaransa bufite abakinnyi beza ariko n'iyo baba bari kuba bahari byari kuba byiza kurusha muri make mu kurangiza kata igihugu cakiye iki gikombe cy'uyu mwaka caranebaguwe ku vyerekeye inyifato yaco ku bijanye n'agateka ka muntu ku basangiye igitsina eka no ku bakozi bubatse ibibuga n'izindi nyubako kugira abakiri ico gikombe kugene bafashwe fifa yoyo yavuze ko abakinyi n'amakipe yoshimikira ku mupira w'amaguru akihoza ivyo bindi bibazo bishobora gusamaza na perezida macron nabonye mu banyapolitike bavuga ko igikombe c'isi yose kitojamwo politike ku bwanyu niko mubibona ngize icyo nshobora kukivuga ko ndashobora kuvuga ko nshigikiye cyane ijambo fifa yatangaje cyangwa perezida w'igihugu cy'ubufaransa politiki ntiyari ikwiye kwivanga mu bijanye n'umupira kubera ko twaba dusanga hari ibintu bimwe tubuze umunezero aba ari batitabiriye kubera imvo izi cyangwa ziriya ariko ku rugero rw'iwanje novuga ngo football iyo umuntu ayikinye ata politiki irimo haba harimo umunezero ku bijanye n'ingingo izi na ziriya zagiye zifatwa bavuga ko bazohanwa bafashwa bariko bakora ibi ni bintu nabwo ngo byagiye binebagurwa n'aba na bariya abantu benshi batabihuriza ko ariko ndabona ibintu byose dukwiye kubyirengagiza tukaraba urukino rw'umupira w'amaguru tukironkera umunezero ndabashimiye cyane kuri iki kiganiro murakoze murakoze cyane
nshuti mwakomeje kudutega amatwi ibiganiro byacu byo kuri iyi saha ni ahabihumurije ntimuze gucikwa n'ibiza gukurikira tubashimiye kuba mwahisemo gukurikira radiyo yanyu ijwi ry'amerika abakozi kandi bagenzi banjye bose bagize uruhare muri ibi biganiro byari bihagarariwe na frederic nkundikije nadia taha ntiwashyize hamwe amajwi naho kuri mikoro mwari kumwe nanjye eugenia mukankusi tubasezeye tubifuriza mwese kugubwa neza amahoro n'amahirwe muri byose aho muherereye hose
It's an MP record. Dr. Mash Production. Holy Seven, your smile. Nasikiliza sauti ya Amerika. Tusikilize sauti ya Amerika. Ielewe, ielewe. Nasikiliza sauti ya Amerika. Tusikilize sauti ya Amerika.
Taarifa ya habari ya ukweli.
Ielewe, ielewe.
Vipindi vya furaha, amani, umoja na upendo. Vipindi vya furaha, amani, umoja na upendo.
dusangire ijambo yahuje benshi muri sanga yakonse byinshi agasaro kaburaga kabonekeye benshi aha kabonekeye benshi ejo heza nayo yakoze byinshi dususuruke na muzika yakoze byinshi amerikana iwanyu mu ntara ejo heza nayo yakoze byinshi dususuruke na muzika yakoze byinshi amerikana iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara
nasikiliza sauti ya Amerika taarifa ya habari ya ukweli.
Tusikilize sauti ya Amerika, ielewe, ielewe. Nasikiliza sauti ya Amerika, sauti ya wanyonge.
Tusikilize sauti ya Amerika, sauti ya waraia, ielewe ielewe.
Vipindi vya furaha, amani, umoja na upendo, vipindi vya furaha, amani, umoja na upendo.
Dr. Mash Production.